Welcome all brothers and sisters, wherever you are across the world, again to this gospel preaching, whereby Christ alone is exalted and worshipped. And uh, this is the time, the good time, the hour that the Lord gave us, so that we should worship Him and uh, glorify Him through singing, scripture reading, and preaching of the word. Now, our first thing is to have a song of praise, whereby Brother Dave Maxwell will lead a song of praise. And after that, Brother Austin Banda from Kasungu Grace Church will read from the book of uh, Song of Solomon, chapter 3, verses 1 downwards. And thereafter, Brother Kinaford Isaac from Sanje Grace Church will lead us a song of praise and look forward to other things that is content in it. Uh, pano ndikulandire nonse mudzina la mbuye wathu yesu khristu mkumano wathu kuyamba kwathu kuli mukuimba nyimbo imene mbale dave maxwell akayambisa nyimbo imeneyo akamaliza mbale austin banda akawerenga nyimbo ya solomon chapter 3 ndipo akamaliza pompo mbale isaac kinaford akayambisa nyimbo ya mbogo nthawi yanu brother dave tingolumikiza ndi mbale austin tibwera mbale kinaford Father, thank you. Let me hide myself in thee. Let thy water and from thy lips and my soul. Be of saint, I walk you. Praise him for his good and kind. You're the labor of my time. And to see thy Lord Will my sin always thy blood? Will my tears will overflow? Oh, for sin was battle. Thou must save us, thou alone. Nothing is mine and I be. Simply do thy outside good. Naked heart to thee. For I do thy mountain far. Wash me, Savior, O angel, while I flow down ancient peace. When thy mind is closing day, when I start to what I know, see thee all I can control. Love of grace, pray for me. Tell me why myself with thee. tiyeni tisegule mabuku athu kuchokera ku buku la nyimbo ya solomo chapter 3 kuyambira vesi lakela 1 mkwati apeza mkwati vesi 1 usiku pamphasa panga ndinafunafuna amene moyo wanga unkonda ndinafunafuna koma osampeza ndati ndiukatu ndiyendeyende m'mudzi m'makwalala ndi m'mabwala fune amene moyo wanga unkonda ndimfunafuna koma osampeza alonda kuyendayenda m'mudzi andipeza ndinati kodi munaona amene moyo wanga ankunkonda nditawapitirira pang'ono ndinawapeza amene- ndinampeza amene moyo wanga unkonda ndinagwiriziza osampha sa nyumba ya amayi ngakhale Yerusalemu. Palipoyo ndi swala ya mtengo kuti musautse ngakhale kugalamutsa chikondi mpaka chikafuna mwini ulendo wa ukwati ndani ndaniyu akwera kutuluka mchipululu ngati utsi wa mtolo wonu- wonunkhira ndi ni- ni- ndi nipa ndi mta- mta- mtendere ndi zonunkhiritsa zonse za ogulitsa taonani ndi machira ndi machira a solomo pazingapo am- pazingapo amuna amphamvu makumi asanu ndi limodzi amwa ngwazi za israeli verse 8 onsewo agwira lupanga na- nazo- nazolowera nkhondo yense ali ndi lupanga lace pachafu pace chifukwa cha u- upandu wa usiku solomo mfumu anadzipangira machira okhalamo songa ndi matabwa a ku libanoni anapanga timilongoti tace siva yapansi pace ndi golide mpando wace ndi nsalu yakuda pakuti pakati pace panayalidwa zachikondi cha ana akazi a ku yerusalemu tulukani ana akazi inu a ziyoni ponye solomo mfumu ndikolona ma ndikolona amache amveka naye tsiku la ukwati wace ngakhale tsiku la kukondwera mtima wace verse zake pamene padepa mapeto pakuwerengedwa kwa mawu amene lero tinali nawo koma amen tikule nyimbo namba 4 Tizitagwa tuba njira ya mtanda palibe njira palibe njira sindizaka sindizaona zipata zicha kata ya njira kata ya njira ya mtanda timbe tanda tanda ni njira ya kwa timbe tanda tanda ni njira ya kwa tobonetsa tobonetsa bosindi Oh, hallelujah, Chanda. Hallelujah, Chanda. Jibe Chanda. Hallelujah, Chanda. Obongeleza. Obongeleza. Hallelujah, Chanda. Hallelujah, Chanda. Ndinatazika. Ndinatazika pa njira ya Yesu. Sindizaenda. Sindizaenda. Oh, hali yabuye. Yabuye yakandi. We are thankful to God because of this beautiful time of singing songs of praise. Our second scripture reading will come from the same book of as you sing Song of Solomon chapter one. I'll read Song of Solomon chapter one from verse one downwards in the the brother from uh, Nsanje will read it. Thereafter, brother Felix Mandalasi will lead a song of praise. Nyimbo ya Solomon chapter 1 bale kina mukawerenga tukamaliza uh, mbale Felix Mandalasi akatsogolera nyimbo ya mbuku. Uh, pa Solomon chapter ja 1 verse ndiyo ya 1. Mawakulu ali What onena ndi ana a Yerusalemu zankwati vesi 1 nyimbo yoposa ndiyo ya Solomoni vesi omatayo andipsompsone ndi mkamwa mwace pakuti chikondi chako kuposa vinyo mafuta ako anunkhira bwino dzina lako ndi mafuta onunkhira othiridwa chifukwa chace anamwali akukonda ovesi undikoke ndikuthamangire mfumu yandilowetsa m'zipinda zace tidzasangalala ndi kukondwera ndi iwe tidzatchula chikondi chako kuposa vinyo akukonda molungama 5 verse wakuda ine koma wokongola ana akazi inu ana aku yerusalemu ngati mahema a kedara ngati nsalu zotchinga za solomo 6 verse musayang'ana- musayang'anane pa ine pakuti ndada pakuti dzuwa landidetsa ana aamuna a amayi anandikwiyira anandisungitsa minda ya mipesa koma munda wanga munda wanga wanga wa mipesa sindinawusunga 7 verse ndiuze iwe amene moyo wanga uku- ukukonda umaweta kuti gulu lako umaligonetsa kuti pakati pa usana pakuti ndikhalirenji ngati osa- osochera pambali pa magulu anzako 8 verse ngati sudziwa mkaziwe woposa kukongola zituluka kukalondola m'bande la gululo lukawete ana a mbuzi zako pambali pa mahema a abusa 9 verse ndakulinganiza wokondedwa wanga mnyamatawe ngati akavalo amagaleta a farao 10 verse masaya ako akongola ndi nkhata za tsitsi ndiko ndi khosi lako ndi zinganga za mkanda wonyezimira 11 verse nkhata za golidi ndi njumu za siliva Yes. okhala mfumu podyera pace mphoka yanga inanunkhira 13 verse wokondedwa wanga mnyamata mnyamatayo ali kwa ine ngati thumba la mure logona pakati pa maere anga 14 verse okondedwa wanga ali kwa ine ngati chipukutu cha maluwa ofira minda ya mipesa ya ku engedi 15 verse taona wakongolatu bwenzi langa namwaliwe taona wakongola maso ako akunga ankhunda 16 verse taona wakongolatu bwenzi langa mnyamatawe inde wakongoletsa ogona pathu mpansipu 17 verse ndiyo yomaliza mitanda ya nyumba zathu ya mikungudza ndi mapaso athu nga mlongwa haleluya Amen. To God be all the glory and honor. Our last song of praise uh, will be led by Brother Felix Mandalasi. Song of praise, Brother Felix.
Number 90.
Nyimbo number 19.
chiyembekezo changa cho chamangidwa pamasi osindikulu mira era chikotsamira Nikotamira pa Yesu.
naimanjira akristu chatecho imba masiko ena chere masiko ena erekati amoi vakristu yotira chitaeorimba masiko ena wasi Thank
Ayo Jolima.
you.
Wena wandinjenga, aba- bandinjenga ubaba kristu yo itata cholima ena ndinjenga baba ndinjenga angaziyo omachula ah, ah, ah, ah, ah, yesu ndiye tatwela kumapa kristu yo iye chitata cholipa masiko ena ndinjenga ah, ndinjenga ilo lipengalo ngomama yesu yo baba walungama anga kuseku naimanje makristu yo ate cholima umabe ndinjenga masiko wena ndinjenga ndaimanji makristu yo iye chitata choliba masiko wena ndinjenga masiko wena ndinjenga Brother King Grace Church, look to God in prayer before Brother Ken pick up the phone and start preaching. Mbale Gibson, mpelani Mbale Ken asulambe kutumikira. How we can give to God because of this time the Lord gave us. Brother Ken, pick the microphone and start preaching whatever the Lord have set forth in your heart. Behold, the house is in waiting to hear from the Lord.
Let's look together in First Peter chapter 4. And my text today is from verse 1 down to verse 6. And I want to speak with you about what it is to be sons of God by grace. Sons of God by grace.
Je, titsaguleni buku lathu 1 Petro chapter 4 ndipo tikhala tikuyang'ana kuti tawuzanji akamanena kuti kukhala ana a mulungu mwachisomo chifukwa takhala tikulankhula kuti anthu amakhala ana a mulungu mwachisomo amatanthauza chani akamanena choncho
There are many today that profess with their lips to be sons of God. They call themselves believers or Christians. But if you are to ask them on what basis they believe they are a son or child of God, they go back to an experience. They tell you that there was a time that, and this is a word that you hear often, they got saved. And uh, that means that they made some kind of profession. They walked an aisle or said a sinner's prayer, and therefore they believe they're sons of God. But that's not what the scriptures declare.
pala anthu ambiri amene amanena kuti iwo ndi ana a mulungu ndipo mukawafunsa kuti chimene chinakupangitsani kuti mukhale mwana wa mulungu ndi chani mmadziwira chani kuti ndinu mwana wa mulungu adzakuwuzani kuti aine mulungu wakhalaku ndilankhula ndipo lidali tsiku limene ndamva mulungu akulankhula ndapanga chisankho chomulandira iye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga ndipo nditangotero nthawi yomweyo ndakhala mwana wa mulungu koma tikamayang'ana utunthu wa mawu a mulungu si chimene baibulo limalankhula za mmene munthu amapangira kuti akhale mwana wa mulungu ayi You notice in verse 1, Peter lays the entire matter on the work of the Lord Jesus Christ, where he says, For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh. That's the only way to be called a son of God is in the person of the Lord Jesus Christ and his death accomplished for those sinners that he came to save.
mukamayang'ana mu chapter 4 ndi makeyo yambayo imene ikunena kuti popeza khristu adamva zowawa mthupi mudzikonzere mtima omwewo pakuti iye amene adamva zowawa mthupi walekana nalo tchimo chimene akubweretsa apa nchoyamba nchona kuti iyeyo khristu adamva zowawa kota kuti tinenekera kuzindikira kuti ulendo wakutumikirawo muli zowawa ndi zokhumudwitsa zambiri zimene anthu amenekera kudutsamo Here's the clear declaration of the gospel that we find throughout the scriptures is that the eternal, holy Son of God came in the flesh. He took on himself the likeness of sinful flesh, and yet he was never a sinner, and he suffered reproach and indignations. He endured the curse of the law, and the wrath of God was upon him in order that he might save that people that the Father gave him.
chidunji ndi chomveka chakwenikweni nchakuti khristu sadachimwepo koma adadza mdziko lapansi lochimwalo nafa pa mtanda nazunzika nakumana ndi china chilichonse ndi cholinga cholera kuti munthu wochimwa akapulumutsidwe so mmene momwe ndiyeno mmene chipulumutso chidabwerera kwa munthu wochimwa
We could take the entire message and preach the gospel just from this part of verse 1.
tikhoza olalikiratu chokera vesi kwani yokhayi ndikulalikira uthenga wokwana bwino komanso mwinenso masiku angapo kumene
When he says, For as much then as Christ. So that's the person of the Lord Jesus Christ. The word Christ means the anointed one of God, the one appointed to be the Savior.
mawu akuti popeza khristu adamva zowawa kutanthauza kuti mawu ati khristu amatanthauza wodzozedwa wake kutanthauza kuti iyeyo monga wodzozedwa adakumana ndi zowawa mingirima zokhumudwitsa choyeretereka kudziwa kuti muli kukhumudwitsa muli zowawa mu uthenga wabwinowo And the second key phrase is hath suffered. This is not just simply talking about his physical sufferings, but Isaiah spoke of it in Isaiah 53 the very sufferings of his soul, the travails of his soul as an offering unto God.
njeno mawu amene akuonekera yapa akulankhula zakuzunzidwa sakulankhula zakuzunzidwa mthupi kokha ayi chifukwa tikamayang'ana mu yesaya 53 akulankhula zakuti iyeyo adamva zowawa ngakhale mkati mwa mtima wake mmoyo wake adamva kuwawa His suffering was his bearing of the very sin of that people that God purposed to save. Isaiah also says in Isaiah 53 that their iniquities were laid upon him.
njeno kuzunzika kwake kumene adazunzika sikunangokhala mthupi lokha ayi koma ngakhale mzimu wake udakumana ndi migwingwirima imeneyi chifukwa baibulo kuti ndipo mphulupulu zake zo- zathu zonse zidayikidwa pa iye It was not for any sin of his own. He had none. He had to be that perfect lamb, but it was on behalf of that people for whom he suffered.
iyeyo sadachimwepo sadalakwitsepo koma chifukwa cha machimo athu adayikidwa pa iye ndipo iye adazunzika chifukwa cha chimenechi And there we have the third important statement with regard to the gospel where Peter says, for us, that is, in our room and stead, in our place.
ndipo mawu ena amene akulankhula akuti iyeyo adazunzika chifukwa cha ife kutanthauza kuti cholinga chake amafuna ifeyo tipeze malo mu ufumu wake Now, a lot of people like to read for us and think, well, that's everybody. But no, here, all throughout Peter's epistle, It began in chapter 1, where he's speaking in verse 2 of the elect of God, according to the foreknowledge of God the Father, him knowing beforehand who it was that he had chosen and would save by the death of his son.
Ah, anthu ambiri akamamva zoda kuti iye adazunzika chifukwa cha zolakwa zathu amanena kuti ayi ndiye kuti vesi imeneyo tanthauza kuti adazunzikira wina aliyense pamene mukawerenga 1 petro chapter 1 iyo ndipaka chiwiri yathuyo ikulankhula kuti monga mwa- aku- mwakusan- monga mwakusankha akusankhidwa monga mwakudziwiratu kwa mulungu kutanthauza kuti amene amazunzikira na amene adali atasankhidwiratu kale chifukwa cha kudziwiratu kwa mulungu The fourth statement there that declares the gospel for us is substitution, but notice in the flesh, this was a very real suffering unto death.
chinthu china chokhudza nchoda kuti akuti adamva zowawa mthupi kutanthauza kuti mavuto aja zowawa zija sizidangokhala kuzimu koma zidakawolokera kukafika mthupi monga munthu adazunzikanso The wages of sin is death. In the Old Testament, that sacrificial lamb had to be slain and the blood shed. And so it was with the Lord Jesus Christ. The work was not complete until he died.
mwa mulungu apati mphotho yake ya uchimo ndi imfa kutanthauza kuti sakadatheka kungofa ah, ah, kungokhala ayi koma kuti uchimo umene munthu adachimwa umene unali ndi mphotho yake iyeyo adakumana nayo ndipo adafa monga munthu kufera munthu wochimwa amene adaperewera pa ulemerero wake In order for God to save sinners, that law, his law, and his justice had to be satisfied completely.
kutitu ochimwa alungamitsidwe kudafunika lamulo limene lidali la- limene munthu sakadalikwanitsa kulimvera ndi kulitsatira iyeyo alimvere ndi kulitsatira angakhale libweretsa imfa ndi cholinga choti munthu wochimwayo apulumuke There were the precepts of the law that had to be fulfilled in his life in complete obedience, not only in the letter of the law, but the very spirit of the law.
palitu ndondomeko ndi dongosolo la chilamulo limene lidayenera kudutsamo ndipo iyeyo adadutsa monse mofunikiramo ndi cholinga choti munthuyo akapulumuke nakamchotsere mpulupulu ndi kuyipa kwake
But not only the precepts had to be satisfied to God's satisfaction, but the very penalty of the law, which required death. So that's why Christ had to die. That's why he came in the flesh to satisfy both the precepts of the law and the penalty of the law in order that God might be just and justify, declare righteous those for whom he died.
iyeyo sikuti adangokhala kuti wotsatira zonse zimene chilamulo chidafuna ayi komanso adalipira mtengo wake wa chilango chimene chimapeza munthu wochimwa wolephera kukwaniritsa ndondomeko zonse za chilamulo kotero kuti iyeyo adakwaniritsa kumvera chilamulo komanso adakwaniritsa kulandira chilango chake Now, this is why Peter says in verse 1, continuing, likewise, arm yourselves with the same mind as Christ.
ndi chifukwa chake a petro polankhula ichi amayankhula kuti nanunso mufanane naye khristu
He says, For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin.
iyeyo adalankhula kuti pakuti iye amene adamva zowawa mthupi walekana nalo tchimo
And so, even as Christ suffered and died in order to redeem and justify his people, what Peter is saying here to those who are sons of God by grace, that we must be prepared also to suffer reproach and indignities and be prepared to suffer whatever persecution or reproaches and self denials that we may be called to suffer for righteousness' sake. In other words, for this one who is the righteous one.
mawu akuonekera kuti iyeyo adankhazowawa mthupi monga munthu chifukwa cha munthu wochimwa wosankhidwa kuona kuti wochimwa wosankhidwa ayenekeranso kukumana ndi zowawa ndi zopweteka ndipo zidzayenekera kumpesa chifukwa wompulumutsayo naye adadutsa mzowawa
That is to say that those that are sons of God by grace, this is not just information that we're given concerning the Lord Jesus Christ, but if he has paid our sin death and given us life in him, it's going to affect our lives even as we live in this world.
Mm. chimene chikutanthauza kuti iwo opulumutsidwa mwachisomo osati amene ali ana achisomo osati chifukwa ena adaphunzitsidwa za chisomo ayi koma chifukwa ena adabadwira mchisomomo maganizo awo malangolidwe awo ndi malingaliro awo onse amafanana mchisomocho
Well, how does the death of the Lord Jesus Christ affect those for whom he died?
kusonkumati zidatheka bwanji kuti imfa ya ambuye yesu khristu ikhudzire ikhudze iwo amene khristu adawafera
When Peter says there in verse 1, For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, first of all, is that applies to the Lord Jesus Christ.
bhaibulo likamanena kuti iye amene wafa zowawa mthupi walekana nalo tchimo amalankhula choyamba ndi khristu kuti iye atakumana ndi zowawa adathana nalo
Now, when it says that he has ceased from sin, Christ was never a sinner. So, what that means is that he has ceased from being the sin bearer. He no longer has the charge of the sin of his elect upon him because so complete was his death that he bore it away. And Christ can no longer be charged with that sin. It's finished.
akamanena kuti walekana nalo tchimo sikuti akutanthauza kuti khristu ndi wochimwa ayi koma akutanthauza kuti iyeyo adathana nalo ndipo sadzakhalanso omvera tchimo la munthu ayi
Here's a glorious truth for those who are the sons of God by grace, in that when our sins were imputed to the Lord Jesus Christ, for which he made satisfaction, that means they're gone.
iyeyo kutanthauza kuti adafera tchimo ndi kudyotchera tchimolo kuchoka nthawi imene adalifera tchimo adalichotseratu kotheratu ndipo sizimathekanso kukabweranso pa mtanda kuti akhululukire tchimo la munthu
If Christ died for us and our sins were charged to him, we then are justified and freed from any charge of sin in him.
ngati khristu adatifera ifeyo zikutanthauza kuti uchimo athu wonse umene udayikidwa pa iyeyo adalipira mtengo wache ndipo adatichotsera kotheratu
glorious truth that even as Christ is no longer the sin bearer, he came to bear the sin away and now is risen and ascended on high. But the glorious truth is that that very condemnation of sin and curse of sin that was upon us no longer is on anyone for whom he paid the debt, freed from sin.
akamati walekana nalo tchimo akutanthauza kuti iyeyo monga wofera tchimo la munthu adamaliza asa akaferanso tchimo la munthu ndiponso iye amene adamuferayo kutchimolo adamchotseratu kwathunthu sadzagwidwa ukapolonso wa tchimolo
So that's how God sees us. It's not that we s- stop sinning ourselves. We know ourselves to be sinners. But that when Christ suffered in the flesh, he suffered on behalf of such sinners as we are, and therefore has ceased from sin in the sense that that charge is no longer laid upon Christ and it's no longer laid upon those for whom he died. To be a son of God by grace is to live free of sin in this sense that it can no longer be charged to any one of us for whom he died.
akamati walekana nalo tchimo unatoza ndi mtengo wace wonse umene udatchenjidwa pa iye iye analipira kotheratu ndipo atamaliza kulipiriratu mtengo wace palibenso tchimo lina limene lidatsala lodzawerengedwa pa munthu wochimwa wosankhidwayo ayi chifukwa zonse zidatha mwa iye monga mwakufuna kwake So, this is the difference that the grace of God makes and that the person and work of Christ makes in the life of one for whom he paid the debt.
ichitunhu chimene chilekanitsa pakati pa iwo osankhidwa amene tchimo lawo lidachotseredwa kwathunthu kuti samakhalanso mchikumbumtima chita cha moyo cha chakufa ah, chifukwa tchimo lawo lidachotseredwa kotheratu pa iwo Now, here again in verse 2, we need to understand this in its context as it pertains to the Lord Jesus Christ, where it says that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.
mchifake ndimaka 2 ya 1 petro 4 ikunena kuti kuti nthawi yotsalira simukakhalenso ndi moyo mthupi kutsatira zilakolako za anthu koma chifuniro cha mulungu As that pertains to our Lord Jesus Christ, he is no longer in this world and living his life in the flesh according to the lusts of men. In other words, the things that men would have done to him or laid upon him was for a time. And now that he has finished the work, he no longer lives under that subjection of men and their persecutions and their reproaches.
chimene chitanthauza tchimo la munthu kuperewera kwa munthu kudali ndi mtengo wace dipo lolipira ndipo iye adapirira uchimo wonse ndipo udachotsedwa ndipo palibenso kuti tchimo limakhala ndi mphamvu pa iye adalekana nalo koteronso iwo amene adawafera adawachotseratu kwathunthu tchimolo
Even as our Lord, when he was on this earth, living this life in the flesh, was never subject to the lusts of men, but as it says there, but to the will of God. He was ever subject to the will of God, even in the face of men's reproaches and indignations and their wrath against him, yet none of that moved him. His will was to do the will of his Father.
ngakhalenso tu ambuye yesu adakumana ndi zokhoma zonse nalipira mtengo wace anakhala womvera kufikira imfa ya pamtanda ndipo atamaliza kumvera ndi kulipira imfa ah, imfa yonse kuchilamulo sadakhalenso omvera lamulo kota kuti palibenso china cha moyo chotsala chomtsutsa wochimwa wosankhidwa ayi Now apply that to what it is to be a son of God by grace, one for whom Christ has paid the debt. We no longer should live the rest of our time in the flesh to the lusts of men. In other words, subject to their desires and their will, but to the will of God. We as well are completely subject to the will of God and purpose for our lives.
chimene chinatanthauza kuti iyeyo pakufa pa mtanda ukafera ochimwa osankhidwa kota kuti onse osankhidwa oferedwa ni khristu sayenekeranso kukhala omvera thupi lawo omvera thupi chilamulo kapena kumvera zolakalaka za thupi ayi chifukwa iyeyo adakwaniritsa ndi kuwachotsera kotheratu chimenechi So here in verse 3, we see the difference that the grace of God makes in his children, those for whom Christ paid the debt.
ndendime yachitatu tikuona kusiyana pakati pa iwo amene khristu walipirira mtengo wace wa tchimo lawo
It says in verses 3 and 4 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you.
ndimavesi 3 ndi 4 ya 1 petro 4 akuti pakuti nthawi yapitayi idatifikira kuchita chifuno cha mitundu poyendayenda ife nkukhumba zonyansa zilakolako maledzero madyerero mayimayimwa ndi kupembedza mafano kosaleka vesi 4 mmenemo ayesa nchachilendo kuti simuthamanga nawo kufikira kusefukira komwe kwa chitayiko nakuchitira nakuchitirani mwano
When it says for the time past of our life, it's speaking there of that time before the Spirit of God was pleased to reveal Christ in us. Our life was much like that of those around us today who are yet without the Spirit of Christ. They live according to the flesh.
chimene akutanthauza apa nchoti kalekale khristu asadavumbuluke pa ife ife tonse tidali ngati otsalawo amene ayenda mkukopedwa kwa mtima wawo ma ndi kusefukira kwa uchimo kupembedza mafano kota titenekera kudziwa kuti chimene cha So, coming back here to our text in verse 3, we see the reminder that we were at one time in our experience, even though Christ had already paid our sin debt, yet it took the Spirit to call us out unto Christ. Otherwise, we, you notice in verse 3, it says, when we walked in lasciviousness, lust, and excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, we have no reason to judge and condemn those who are still without Christ in the flesh, knowing that we ourselves were once in that same darkness.
verse yaka 3 ikulankhula kuti inuyo kalekale mudali m'moyo wakupembedza mafano koma kuti zidalengera mzimu wa ambuye kukutulutsani kukuchotsani mmene momo mudzenje limene mudalimo kota kuti ngati iyeyo sakanakutulutsani mdzenjemo mukadalizabe chifuno cha thupi chimene inuyo mumachita kalekale ah, muchifuno cha mitundu poyendayenda mkhumba zonyasa zilakolako madyerero maledzero kakhalenso mayimwayimwe ndi kupembedza mafano kwa osalera kutanthauza kuti kutiniyo muleke mchifukwa cha ambuye so musitaone kutiniyo mudaleka sibwino kunyoza amene akupanga chifukwa sizidalengera kufuna
So, any difference that there is between us and those of the world who are yet in darkness, the only difference can be attributed to the grace of God and to the work of the Lord Jesus Christ. It's nothing in us. So what we are, and only the only thing that makes us to differ from those who are still in darkness and without the Spirit of Christ is the grace of God.
chilipo chimene chimatipangitsa ifeyo kukhala osiyana ndi iwo amene khristu sadawasankha kapena amene sakumva uthenga lero kuti ndi mzimu wa mulungu basi This is why Paul wrote to Titus in Titus chapter 3, in verses 2 and 3, to speak evil of no man. In other words, we have no business looking around us and judging people for how they live because we know ourselves that that was once our case. We were like them.
chifukwa chache ah, mawu alankhula monenetsa m'buku la tito ah, mu 3 umene akulankhula motsindika kuti sitimayenera kukhala wotangwanika ndi kumalankhula zoyipa za anthu ena chifukwa inuyo kalekale mudali wa- momwemo olankhula zoyipazo
So we're not to stand off and look at men of this world as if they're worse than what we are.
sibwinonso kumangoyang'ana zawo anthu kuti awa ndemwe oyipitsitsa oposa ineyo awawa ndemwe onongeka oposa ifeyo ayi mulibe nthawi yoti muzilankhula zimenezo
But nor are we to walk with them and to continue to live as they live as if the grace of God has not made a difference.
ibiyoomenekera kuyenda naawo kukhala manga mmene mmakhalira koma chinthu chimodzi chimene chikulekanitseni ndi mzimu wa mulungu basi Paul, in writing to Titus, says to speak evil of no man, but also to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men.
ndima kachiwiri ya tito akuti usachitire mwano munthu aliyense asakhale andewu akhale aulere naonetsere chifatso chonse panthu onse
And here again, verse 3 For we ourselves also, notice, were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another, just like those who continue in darkness.
ndima kachitatu yakuti pakuti kale ifenso tidali opusa osamvera onyengeka akuchitira ukapolo zilakolako ndi zokondweretsa za mitundumitundu okhala mdumbo ndi mnjiru odanidwa odana wina ndi mzache mmene mumu ndi mmene ifeyo kale tidalili ndesi timenekera tiwanyadire amene adakali mmenemo ayi
Exactly what Peter is declaring in our text in chapter 4 and verse 3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, to live as they live.
ndi chifukwa chake mu ndime yake yachinayiyo ikungoonetsera kuti ifeyo poyamba tidali mmenemo ndipo zidatengera mzimu wa ambuye kuti tiutsemo kotero sitimayenekera kuwaona ngati woyipitsitsa amenewo ndi kuwanyoza ayi So, what has made the difference? Well, Paul, in writing to Titus in verses 4 and 5, says, After that the kindness and love of God our Savior toward man appeared. He's speaking there of Christ coming in this world and taking on flesh in order to work out that righteousness on behalf of those sinners that the Father gave him.
ndi chifukwa chache ndime yake ya achinayi ndi yachisanu ya petroyo ikunena kuti mmene mwayesa nchachilendo kuti simungathe ah, simuna simuthamanga nawo kufikira kusefukira konse kwachita iko nakuchitirani mwano amenewo adzawerengera iye wokhala wokonzeka kuweruza moyo amoyo ndi akufa chimene chikungoonekera apapa nchoda kuti udatulukamo chifukwa cha kufuna kwa mulungu chifukwa cha mzimu wake choncho usanyoze iwo amene alimomo So we're not to think ourselves better than others simply because God has acted upon us in His grace and sent His Son to pay our sin debt. We're no better than anybody.
chodziwika nchakuti ifeyo sikuti ndife abwino kuposa iwowo ayi chongodziwa mawu sititayenekera kunyoza iwo amene akuoneka ngati osadziwa mawuwo
That's why he says in verse 5 of Titus 3 not by works of righteousness which we have done. There's only one work of righteousness, and that is the work that the Lord Jesus Christ came and earned, and God imputed to the account of those for whom he came into this world.
verse 5 zosati zochokera mntchito zachilungamo zimene tidazichita ife komatu monga mwa chifundo chache anatipulumutsa ife mwakutsuka kwa kubadwanso ndi makonzedwe a mzimu woyera kutanthauza kuti sizidachokera kwa ife kuti tikhale okonzeka koma zidachokera kwa mulungu na amene anatipanga kuti tikonzeke He clearly states it's according to his mercy, that mercy and grace in Christ, that he saved us when Christ died, and by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. That's how Christ is revealed in the heart.
chodziwika nchakuti zidatheka chifukwa cha chifundo chake osati chifukwa cha kufuna kwathu ayi koma mkukonzanso kwa thupi lathu kudzera mwa mzimu woyera tidasinthika
And notice in verse 6, which he shed on us abundantly. It's not speaking about everybody, but those that God has purposed to save and has manifest that kindness and love toward sinners, that he has shed that on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being what? justified, verse 7, by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
ndifo chache ndimaka 5 kunaa kuti zonse tizochokera mtchito za chilungamo zimene tinazichita ife ayi komatu monga mwa chifundo chache adatipulumutsa ife mwa kutsuka kwakubadwanso ndi makonzedwe a mzimu woyera amene adatsanulira pa ife osati pa anthu onse ayi koma pa okhawo otsatulidwawo osangidwawo mochulukira mwa yesu khristu mpulumutsi wathu ndimaka 7 kuti poyesedwa olungama ndi chisomo cha iyeyu cha iyetu tikayesedwe olowa mnyumba monga mwa chiyembekezo cha moyo wosatha Now come back to my text here in 1 Peter chapter 4 and verse 4 because the world cannot comprehend who is Christ and what is his work that he came to accomplish on behalf of his own and how it is that his grace is upon some and not all.
no tikabwerera kubula tula 1 petro 4 vesi yakafolo imene akuti mmene mwayesa nchachilendo kuti simuthamanga nawo kufikira kusekufukira komwe kwachita iko nakuchitirani mwano kutanthauza kuti ah, inuyo mumenekera kuona kuti sinuyo zidatengera kufuna kwa mulungu pangakhale wenanso akhoza kupembutsani
See in verse 4, Peter writes, wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot, and thereby speak evil of you.
imene akulankhulira akuonetsera kuti anthu amalankhula zamwano kukunenani ndi kukunyozani komanso kupeputsani
just as they did not understand our Lord Jesus and who he was and how he was separated unto his Father. The people of this world do not understand you or me who are sons of God by grace.
nthawi yambuya yesu anthu adakanikana kuti amumvetsetse yesu ndi utumiki wake ndi cholinga chimene adabwerera monga munthu momwemonso sadzakumvetsani inuyo ndi utumiki wanu umene mudzautumikire sadzakumvetsani inu pamodzi ndi ine They think it strange that you do not enjoy and take part in their evil.
adzachiona kuti nchachilendo kuti inuyo muzitsutsana ndi zolakwika ndi zochimwa zimenewo amachita chifukwa inu mudali momwemo kale That's not only so with people who are worldly, as they call them, in other words, that are perhaps not even religious, but even more so those who are religious. They think it strange that you do not run with them in their excess and idolatries.
iwowo anthu adzaona kuti ndi chachilendo nonse muchita nawo zimene amachita mukupembedza mafano chifukwa nonse anthu monga mathupi tidabadwira momwemo m'mafanomo ubwera bwanji mchachilendo pamene udabadwira momo
It says there in verse 4 they speak evil of you. In other words, they speak evil of your Christ because they have no knowledge of him and therefore they speak evil of you.
mundimakafola kuti adzalankhula zoyipa za inu kunandauza kuti adzalankhula zoyipa za khristu ngati khristu sadavumburuke mwa anthu anthu amalankhula zoyipa
They don't understand you, but you understand them because you were once like them.
yes inuyo simudzawamvetsa iwowo Ah, I mean, iwowo sadzakumvetsani inuyo koma inuyo mudzawamvetsa iwowo chifukwa poyambirira inuyo mudali momwemo mmachita zomwezo ndiyero chifukwa ti maso anadetseguka sikuwakhala kovuta kuti muwamvetsetse iwowo But now here's how it applies to them in verse 5. They might not know Christ. They might be living in darkness left to themselves, but they will give an account unto God. It says, verse 5, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.
akuti adzafika pokuwerengera faule adamuwerengera iye ndi maka 5 amenewo adzamuwerengera iye wokhala wokonzeka kuweruza amoyo ndi akufa anthu amawerenga
I'm dealing with a man right now who is dying and has very few days to live. And I've been in communication with him and encouraging him to read the scriptures and pointing him to Christ, but his response has been very hardened that he has no interest and uh, that he does not believe the gospel and does not believe there is even a Christ.
mwachitsanzo munthu akakhala kuti afuna kufa nthawi zambiri ukamamuwuza mawu samamvetsa ayi koma nthawi imeneyeyo akuyang'ana imfa kuti yekhala pafupi yewu chayo amalakalaka kuti umuwuze mawu a mulungu kuti amvetse amene sadzamvetsanso chifukwa chimene chikumpangitsa kulakalaka ndi mavuto chabe amene wakumana nawo amene samapangitsa kuti iweyo umve mawu a mulungu
But just because he does not believe God, just because he is blind to this word and knows nothing of Christ and his death for sinners, that does not mean that he then is free from any kind of judgment. It's just the opposite. Here in verse 5, it says, Who shall? These that speak evil of you, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? That's the Lord Jesus Christ himself.
anthu angakhale kuti atakhala kuti machimo masongo satseguka samadziwa kuti ngochimwa samapanga zinthu zooneka ngati zoyipa koma mawu akutsimikiza kunena kuti chifukwa kuti masongo satseguka iwowo adzawerengera mlandu adzaweruza ndipo ah, chodziwika nchakuti kaya munthu samadzidziwa kuti ngochimwa kaya sadavumburutsidwe kumuonetsa kuchimwa kwake ndi uva wake ndi uve wake koma munthu uja ngochimwa ngotsutsidwa ndipo samayenera kuyimabe pamaso pa mulungu Now, clearly, here in verse 5, when he says, Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? In the context, it's talking about those outside of Christ, because we know that going back to verse 1, if Christ has suffered for us, there is therefore now no condemnation.
akamalankhula zoda kuti adzamwerengera awakweruza akufa ndi amoyo akufawo akulankhula iwo amene uthenga wabwino sunavumbuluke pa iwo amene siwosankhidwa chifukwa mkalenga vesi 1 ya chapter 4 ikulankhula momveka bwino kuti iyeyo adamva zowawa chifukwa cha anthu ake If we had the time, we would go to Revelation chapter 20 and verse 11 through 15. Just note the reference, but there it describes what will be the judgment, how all shall stand before the Lord Jesus Christ. But those for whom he paid the debt, their names are already written in that Lamb's book of life, and therefore Christ has borne all of their condemnation. But to all the rest, whose names are written in the books of works, they will be judged justly according to their works.
Ah, tidakawerenga madakawerenga buku la chivumbulutso chapter 20 mundima yake yachisanwa yachiza- yachikhumi ndi chiwiri kwafika ya 15 tikadamva kuti akulankhula za iwo amene mayina wawo adalembedwa m'buku la moyo ndi iwo amene mayina wawo sadalembedwe m'buku la moyo kota kuti onse amene mayina wawo adalembedwa m'buku la moyo ndi okhawo amene adagulidwa ndi mwazi wa yesu khristu pamene amene sadalembedwe m'buku la mtu wa moyo ndiwo osasankhidwa wokonzekera kuchiwonongeko Now, when Christ is called in verse 5 the judge of the quick and the dead, that means he rules over those who are yet alive in this world, but also those who have already died. They answer to the Lord Jesus Christ.
akamanda kuti iyeyo adzaweruza a- awokozeka kuweruza akufa ndi amoyo akulankhula za iwo amene ndi akufa ali kumanda kale ndi iwo amene akanali moyo pano onse ngokozeka kuweruzidwa ndi iye
To those that are alive in this world for whom Christ paid the debt, he is their judge in this sense that he declares them free of sin based upon his work accomplished on their behalf.
abakristu adawafera kuchokera kwa chiyambi maina wawo adalembedwa m'buku la anthu amoyo ndiwo amoyo ku- monga mwakusankha kwa mulungu onse amene khristu sadafere ndi akufa monga momwe akusankha kwa mulungu kuti asakhale ndi moyo ku dziko la uzimu But even those for whom Christ paid the debt who are now dead, yet Christ continues to be their judge in the good sense, their advocate, that no sin can condemn them because he is their substitute, their representative, their redeemer, for whom he came, lived, and died, and rose again.
ngakhale iwo amene khristu adawasankha ndi kuwafera koma adafa kale yesu ngoweruza wawo wowalamulira kukhala akufa mthupi koma amoyo ku dziko la uzimu de
But the same applies to those who are outside of Christ, for whom he didn't pay the debt. He's still their judge, not in salvation, but in condemnation, whether they're alive now or already dead.
chimodzimodzi iwo amene sali mwa khristu angakhale atafa ndi okanidwabe angakhale ali moyo ndipo iye ngoweruzabe ndi wowalamulira kuti akhale ndi moyo ngakhale osasankhidwa kapena afe koma ali osasankhidwa chimodzimodzi osankhidwawo Notice how Peter puts it there in verse 6, with which we'll conclude. It says, For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.
ndiyifaya chevhesi yake ya 6 imene sotimalizire nayo nyakuti pakuti chifukwa cha ichi walalikira walalikidwa uthenga wabwino kwa iwonso adafawo kuti akaweruzidwe monga mwa anthu mthupi koma akakhale ndi moyo monga mwa mzimu monga mwa mulungu mu mzimu When Peter writes there in verse 6, For this cause was the gospel preached also to them that are dead, he's speaking of those who are now dead, such as Noah, or Abraham, or Moses, or David, or all of those Old Testament believers, that even though when they were in the flesh, as men, they were still subject to like passions, yet now they live according to God in the Spirit. In other words, they've not been judged with the world.
ndimaka 6 imene akunena kuti pakuti chifukwa cha ichi walalikidwa uthenga wabwino kwa iwonso adafawo adafawo akulankhulawo monga ana nowa abrahamu mose elisa eliya onsewo yawawa amene adafa m'thupi komabe adali osankhidwa uthengaso adalalikidwa kwa iwowo ndipo ndi amodzi nafe aifeyo
Even though while they were alive, where it says that they might be judged according to men in the flesh, men looked upon them and saw them as sinners just as they were, and yet there was the grace of God and the work of the Lord Jesus Christ, which was their salvation.
ndiyeno iwowo amene adafawo pokhala osankhidwa anthu owaona amaona ochimwa ndi operewera koma mulungu ndi amene amadziwa kuti yawawa ndi wosankhidwa kotero kuti chipulumutso chawo chinatheka pa iwo adakawalalikira kuti uthengaso nawo uvumbuluke kwa iwowo
This same gospel that gives Christ all the glory and speaks of his death on behalf of sinners was preached unto them. You see that? Even though Christ had not yet come, yet Christ was preached unto them in type and picture and promise and prophecy. They looked to the Christ who would come and put away their sin. We look back to the Christ who has come and put away our sin.
iwo osankhidwa amene adafawo adayang'ana pa khristu chifukwa khristu amalalikidwa kudzera m'miyambo mzithunzithunzi mzochitika mzo mzifanifani zimene zidalipo amayang'ana patsogolo kuti uwu ndi uthenga wa yesu khristu ndi kubwera kwake pamene ife timayang'ana m'mbuyo kubwera kwake monga munthu mthupi okwaniritsidwa kwa zinthu zinthuzi miyambo ndi zo- zochikachika zimene zinaloseredwa ndipoti manganaso iyeyo ngati mpulumutsi wotipulumutsa ifeyo So even though they're now dead, and but yet live according to God in the Spirit, yet their hope of righteousness, their hope of salvation was in none other than the same in whom we today have hope, who are yet alive. It is Christ and his finished work.
kutanthauza kuti iye ngakhale iwowo ngakhale adafa chifukoti adali osankhidwa monga mwakufuna kwa mulungu iwowo chidali chithunzithunzi chabe cha yesu khristu ndi kukwaniritsidwa kwake kwa malonjezano ake nawonso akhala opulumutsidwa limodzi nafe chifukwa cha imfa yakeyo There are some that think that those of the Old Testament were saved on a different basis than those of us since Christ came into the world. But nothing could be further from the truth than that.
iwowo khristu adafa mofanana iwowo adayembekezera kubwera kwa yesu khristu mthupi monga mwakupatsidwa zifanifani ndi miyambo yosiyanasiyana ifeyo tiyang'ana kubwera kwa yesu khristu mthupi kukwaniritsidwa kwa zifanifani zonse zonsezi kukazika pamodzi zikumangirira pamodzi imfa ya yesu khristu ndi chipulumutso cha munthu wochimwayo
Any who have this hope of glory, any who have been saved, have been saved by the grace of God alone and by the work of the Lord Jesus Christ alone on their behalf. Therein is their salvation.
iwo amene adasankhidwa kupulumutsidwa ali nacho chiyembekezo chimodzi ah, iwo akale ndife amakono ano tikhala nacho chiyembekezo chimodzi cha pa khristu yesu basi
What a glorious hope it is for those who are sons of God by grace.
pali chiyembekezo chachikulu cha ulemerero maka kwa iwo amene aona khristu mu ulemerero wake
And if God, by His grace, has given us that good hope in the Lord Jesus Christ, all the glory and honor belongs unto Him.
khristu mwa ulemerero wake avumburukira kwa iwo mwa chisomo chake kuti akamuone ndipo akamuona ulemu ndi matamando zonse zimapita kwa iye
Well, Lord willing, we'll pick up with this again next time. It's like a good meal, isn't it? You want to keep eating, but when you get full, you have to take time to digest. So that's what we're going to do. Reflect upon what the Lord has shown us in His Word today, and Lord willing, we'll pick it up again next time.
for sure to him alone be all the glory and honor because of whatever he purpose and direct Amen.
let's open our hymns hymn number 50 and 57 is the hymns that will close with tiye nditsakule nyimbo nambala 57 tikamalizira 50 imene titseke nayo pologalamu ya tsiku la lero kwa inu yesu ndilira opanda ino ndedzafa mopolomo seinetumunde landeletu mundilandire olandire naiba pamtimamu kotero kotero na ifelatu mundilandire ndavuka ndavuka ndizoye matsu ndadzala mtima siyaku sitayazo kuti landire munderadere yetu ndaye ndayesa kutikosani ndapesa vonderi bezoipasa kadi kadine monde lati letu mondelandere naetu naipa Fatimamo, Kotero, Tero, Nam, Jifera, Tomuki, Lajiretu, Oani, Nani, Bu, Yeda, Kocha, kuyesa kwakadarika chitani inumuonji mamanga monde aile mondera ndile ola ndile daiba daiba jimamo kotero jero na ifera tomuti la jiretu muyabe muyabe chito yanu musaleke sochitani ngitibele kalelo lino monde landiletu monde landile landiletu naiva Amo Cordero de Lonave. Aleluya, mude la chile. Tico ndanungu bomba. Tuye wanga ava. Pepero tiku lila kwanga ndikona ndikona nungupomba baba uye wanga ava pepero ndiku lila kwanga ndamachelesa Cheleza koto baba Nemakola Tadiza nanti baba Namacheleza Cheleza kutu baba Nemakola Adi Tadiza nanti Olo mota mulungu kuwakatiye baba otefuno dewo lugama mtima tiwa vino apolomotsa omotsa wato baba akufuka aka tandisa nkawa imashoka apolomotsa lomotsa wato baba akufuka baba aka tandisa nkawa imachoka timanga timanga bwera kuti baba obobule wakuchetera tsotso koma mbuye wakuchotsera kila kazi wakuchochera chochera ifa baba dimisosi nedinga komore asu la kazi nditani ilani ine kume selamu yesu ku bazoseana ndechetera chepolomotso lumutso chake baba izalama ine ndina lombekazi cha baba koma chepolomotso lumutso chake baba izalama ine ndina lombekazi cha baba koma beifaya ifaya watu wake baba ikopera walandira nyumba zokuusika ifaya ifaya watu wake baba ikomera walandira nyumba zokuusika uye kapolo kapolo vanhu baba uveleka ine sevi iyo kayanhu baba uye kapolo kapolo vanhu baba uveleka ine sevi iyo kayanhu baba ifaya ifaya watu wake inu ikondera yavo awa lakila nyumba baba ifaya ifaya watu wake baba ikondera awa lakila nyumba zo Koma apoya kapolo. Kapolo watu baba. Ibele kaide sembe. Iyonga yanu tine deka. Uya kapolo. Ikapolo watu. Tibele kaide sembe. Iyonga yanu ndinende uye kapolo ikapolo wanu ndipele kwaine nsembe iyonga yanu ndinende Brother Ken, look to God in prayer as we are closing the service of today that the Lord gave us.
Gracious Father, I thank you for this time together, not only in our songs and scripture reading, but the hearing of the word, which is so vital for our own soul's nourishment. And I pray for these that you have gathered to hear this word, even for myself, that it might be what your Spirit is pleased to bless to our hearts as we live out our lives in this world, that indeed it is to your honor and glory alone. And if we're anything, it's only by your mercy and grace in Christ, and that shed blood to the full satisfaction of your law and justice, that we might be sons of God. So I pray for these preachers that are gathered, that as they prepare to go back to their various places where you have put them, that indeed the Lord Jesus Christ alone would be exalted, and that in every text, in every part of your word, it would be Christ that is preached, and not men's works or traditions or anything to do with man's will, but Christ's work alone. And I thank you that if any are the Lord's, He's paid the debt. We stand complete in Him, and uh, there is therefore now no condemnation. What a glorious message of good news for those for whom Christ came. So we give you the honor and the glory and pray for your grace to live out our lives each day. And uh, we give you the thanks in our dear Savior's name. Amen.